mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
ugwaruka duhamagariwe kubumbabutira amahoro iki kivugo rero tukirabisha cyane cyane kugwaruka kugira rugwanye icyo cyose coza kirondera guhungabanya umutekano coza kirubuza kubana nk'abavandimwe uwo ni minisitiri w'urubyiruko imikino n'umuco mu burundi jean bosco hitimana ahamagarira urubyiruko kubumbatira amahoro iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo n'ikiganiro intamenwa turaza kuzibagezaho mu kanya ku buryo burambuye turabararitse rero mube hafi ya radiyo yanyu aya makuru tuyahere mu burundi aharimo kubera imikino y'amahoro no kunywanisha ihuza urwaruka n'urubyiruko rwo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari kuva kuri wa gatandatu kugeza ejo ku cyumweru iyo mikino yatumijwe n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryigisha amahoro n'imishyikirano ribicishije mu mikino aribyo bita peace and sport riri monaco mu bufaransa abari guhagararira u rwanda muri iyo mikino ntibagiyeyo iyi nkuru irambuye muragezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura eroje wirikaneza abana bagera ku majana abiri nibo bitabiriye izo nkino ziriko zibera mu bigo vy'ishure ryisumbuye Lycée Capels y'abafurera riri muri zone ya Nyakabiga hagati mu gisagara ca Bujumbura abahahuriye baturuka mu ntara zitandukanye z'u Burundi hakiyongerako abaje bava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo iruhande yo kuganira abo bana barigishwa bakongera bagakina inkino zitandukanye Laurent Dupont umuyobozi mukuru wa Peace and Sport yasiguye ko ari akaryo keza kurwaruka n'abantu bose bo mu bihugu by'u Burundi, Kongo n'u Rwanda ko kuganira no gusubiza hamwe gusa igihugu cy'u Rwanda nticyaserukiwe kandi Dupont yabibonye nk'ikimenyetso kibi C'est sûr que c'est une, une déception de pas avoir le Rwanda. Par contre, Peace and Sport est une organisation neutre euh, qui agira ati ni iby'ukuri twahemukiwe n'u Rwanda Peace and Sport ariko ni ishyirahamwe ryigenga ntidukunda kuvuga cyane ku biba muri aka karere ikibereye kuri twebwe ni uko turaha dukora kugira ngo hame ibiganiro hagati y'abanyagihugu bo mu biyaga binini uko bisanzwe imigenderanire hagati y'ibihugu ishobora kuba myiza cyane canke naho igacumbagira rimwe na rimwe ivyo turavyubahiriza intumbero yacu si ugucira imanza amaleta ahubwo no kubandanya dufasha hakaba umwumvikano hagati y'ihanga n'irindi de continuer à travailler un dialogue entre ces peuples ariko umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana abona ko imigenderanire mibi hagati y'Uburundi n'u Rwanda atabikwiye gutera uruhagarara mwavuze ibijyanye n'imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda yo banatumye urwaruka rw'u Rwanda rushobora kuza ngaha ivyo ni ibisanzwe cane mu migenderanire y'ibihugu no munsi biramera neza ejo bikamera nabi nico gituma hari ubushikiranganji buba bujeje igihe cose bwama kuri ico gikorwa ndetse no munsi tugira n'imana yuko dusanzwe turi mu bihugu dusangiye ibiyaga binini region de Grand Lac tunakanahurira muri communauté East Africaine ni kuvuga yuko ibibazo uko bigenda kose bizotera bitora inyishu ku neza y'abarundi ku neza y'ibihugu byacu murakoze mu baje muri aya mahiganwa harimo jean baptiste alez aherutse kuronka umudari w'umwakaka mu mahiganwa y'abagendana ubumuga i londres mu bwongereza uwo yacitse ku icumu hakiri umwana muto w'imyaka itatu mu magume yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu mu ntara ya muyinga mu buraruko bw'uburundi ubu kuguru kumwe ni uguterano kuko abashaka kumwica bakugegenye uwo musore arezwe n'umuryango w'abafaransa bamugize umwana wabo asanga inkino ari ikintu kimwe mu bikuraho amacakubiri Quand on va m'a raconté un peu ce que je devais faire comme mission, ça m'a vraiment beaucoup touché parce qu'en fait je suis rescapé du génocide en 1993, c'était les conflits entre Hutu et Tutsi.
igihe bambwira imvo y'urugendo byarankoze ko rwose kuko ndo mucika cumu wa jenoside yo mu mirongo icenda na gatatu mu njyane hagati y'abahutu n'abatutsi ubu nemeye kubuza kuko nsanzwe nkorana ibintu vyinshi n'abana ariko igikorwa coco kirarenze nk'umuntu yaciweko n'intambara muri kahise nzi neza ko inkino arizo zangiza ico ndi uyu munsi muzi nizo zantumye ntanyohwa n'akahise kanje naremeye kuza kuko nzi neza ko inkino zishobora guhindura ubuzima bw'abantu benshi
Euh, je sais que le sport, ça peut changer des vies pour euh, beaucoup de personnes.
umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa nawe hari iyindi nsigura aho izi nkino ibihe duhitiyemo n'ibihe tugezemo ntaho bisa kandi nihaba uno munsi bashobora kuza kugira inkino aha mu gisagara ca bujumbura abavuye i kongo abavuye monako nuko hari icakoretse nuko amahoro yabonetse rero dufite umunezero ntangere kubona uno munsi mu gisagara ca bujumbura twangira izo twakira inkino nk'izo zikaba ziraba zitunganya kandi ata mutima usimba ata n'ico umuntu yokwicura bisigura yuko hari intambwe mu mahoro yakoretse izi nkino ziriko zibera i bujumbura kuva kuri uyu wa gatandatu gushika kuri uyu w'imana zigira umunani zitunganijwe n'ishirahamwe peace and sport mu karere k'ibiyaga binini izaheruka kuba mu mwaka uheze zari zabereye mu gihugu c'u rwanda eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika eroje urakoze turacyari mu burundi bamwe mu rwaruka rwo muri kaminuza y'u Burundi basaba leta y'u Burundi kugira ibiganiro n'abajyaga bayifasha kugira ngo bazongere bafashe inzego zitanga akazi babisabye kuri uyu munsi wa gatandatu tariki cumi n'ebyiri ukwezi kwa munani aho amahanga yizihije umunsi wahariwe urwaruka urubyiruko inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri bujumbura evariste zikobanyanga urwo rwaruka rwo muri kaminuza y'u Burundi rusanga urwaruka rwinshi rusigaye rurangiza ivyigwa rukabura cefo ca ruguru bano banyeshure baba mu kigo ca kaminuza kumutanga basangaho kubona kaminuza ziramurira mw'ibarabara ari agahombo kadasanzwe ku gihugu uriko uraraba ukuntu urwaruka rw'ubu tubayeho si byiza cyane gusa twavuga ko tubayeho buke buke ni ukuvuga ubu ugiye kuraba umugeni w'uburundi hari usanga ari ibintu bitoroshe ni umuntu abayeho nta byizigiro afise muri kazoza hanyuma kandi nta byo gukora bihari ugiye kuraba abajene b'uburundi ubu benshi baricaye baraho bafise inguvu none ibyo gukora birihe kuri ino genekerezo rya cumi na kabiri ukwezi k'umunani amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bafise ico basaba leta y'u Burundi n'amakungu nifuza rero ko leta nk'umubyeyi w'urwaruka n'abasaza n'abakiri bato n'abana itegeza gufata mu maboko igatorera inyishu ibibazo cyane cyane by'urwaruka bufise mw'ino myaka ikongera e, ikadodora hirya no hino je nibaza ko n'amakungu atotererana leta y'u Burundi kuko buriya ko bareka gufasha leta y'u Burundi urwaruka rukaca rubura ico rukora ruca rukwegirwa cyane muri ivyo bibahenda na cyane cyane mu bizo njyane za politike bigatuma na ya makungu ivyo yahora yizera bica vyunyuka kuko amakungu ashira imbere ivyo hagati y'akazi na muntu nta muntu ucyogira hagati y'akazi na muntu ashonje hacavyuka ubusuma hakavyuka ibindi mu kiganiro ku bamenyeshamakuru mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi w'urwaruka ishami rya onu rijejwe abantu ku isi finiwap risanga mu burundi ibijanye n'urwaruka bitera vyunyuka kuko urwaruka rufise munsi y'imyaka mirongo irindwi n'itanu rugizwe na bibiri vya bitatu vy'abarundi mufasoni suzanne ngoma ndenge aserukira finiwap mu burundi asanga urwaruka rw'uburundi rwaribagiwe agasaba ko hogira igikozwe Pour ce qui est du Burundi, deux Burundais sur trois ont moins de 25 ans. Ces jeunes, pris individuellement, ugaruka rugizwe n'ibice bibiri bya bitatu by'abarundi ubwo rwaruka rutegerezwa kwitabwaho kuko ari rwo mushinge w'iterambere ubwo rwaruka kandi mu gihe rwo kwiga rukamenya nubwo ruzotuma umwimbu ugwira mu gihugu ibyo bizotuma rwibeshaho rubesheho imiryango n'igihugu kidasigaye inyuma ibihushanye n'ibyo ni uko urwaruka ataco ruriko rurakora rukwegerwa mu mabi menshi atandukanye bikagira ingaruka mbi ku gihugu taux de manipulation et efflués sociaux.
umushikiranganji w'inkino urwaruka n'imico kama jean bosco hitimana atera akamo urwaruka kwirinda ico cose gihungabanya amahoro n'umutekano rugafumbatira amahoro icivugo cy'umwaka kivuga kiti urwaruka duhamagariwe kubumbatira amahoro iki kivugo rero tukirabisha cyane cyane ku rwaruka kugira rugwanye ico cose coza kirondera guhungabanya umutekano coza kirubuza kubana nk'abavandimwe abarundi dusangiye igihugu niko bisigura rero ko dusangiye ugupfa no gukira ku bwacu rero dukeneye kubaka igihugu kirimo urwaruka abashingantahe n'abapfasoni babushitse babana neza ataka umwana wa mama canke impinga yanje ikindi uwo mushikiranganje avuga ni uko urwaruka rw'uburundi rworonswa inyigisho zo gukunda igihugu mu Burundi uwo munsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka ku isi ukazohimbarizwa mu ntara ya Kirundo ku igenekerezo ya cumi n'umunani kuno kwezi turimwo nk'uko leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji w'inkino urwaruka n'imico kama yabitangaje Evariste Nzikobanyanka Bujumbura ijwi rya Amerika
radiyo ijwi rya amerika tunyarukire noneho mu rwanda abasigaye bo mu muryango w'umuhanzi nyarwanda wamenyekanye cyane mu nanga rujindiri bernard bavuga ko bugarijwe n'ubukene bukabije mu gihe ibihangano by'umubyeyi wabo ntacyo bibamariye leta ivuga ko hari imyaka ishira igihangano kikaba umutungo w'igihugu ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda asumuta kabuye nitwa mbaraganye inkondo nyawe ariko ntiza we nanjye
uyu ni umukobwa wa rujindiri berenari yari kumwe n'umwuzukuru we bakirigitaga inanga ni umurage bemeza ko bakwiye ku mubyeyi wabo rujindiri gusa bakababazwa n'uko ubukene bubishe ntacyo ibihangano byasizwe n'umubyeyi wabo bibamariye n'abasanze mu murenge wa mugina akarere ka kamonyi ni mu mudugudu utuyemo n'abasigajwe inyuma n'amateka bafite ubukene bukabije bahuje na bagenzi babo batuye muri uwo mudugudu ariko bagasanga badakwiye gukena mu gihe bari bafite umubyeyi wakoreye igihugu twagiranye ikiganiro batanga ibyifuzo byabo ikintu twifuza kugira ngo ubuhanzi bwacu bukomeze bw'umubyeyi wacu bernard rujindiri ni uko byibura imbaraga zabaho kugira ngo tubone igikoresho igikoresho inanga twagize imibereho mibi tuba mu nzu idasobanutse maze kuba idasobanutse ibi ni ingaruka zo kuvuga ngo ubushyuhe gucana mu nzu noneho na twa dusimba twitwa impungu tukajya tuza tukajya muri ya nanga ikiri nzima yari ibatunze yari idutunze cyane rwose ikintu twatumaho perezida akatubwira akadugenera nk'umuntu wa rujindiri wari umuhanzi akaba yarakoreye igihugu natwe bagoye kugira icyo batugenera nk'umukobwa wa rujindiri kayitesi anasitaziya mu bukungu bw'igihugu ubwo ni ukuvuga ngo birimo birakoreshwa mu gihugu bashaka inyungu ariko twebwe inyungu ziva muri ibi bihangano ndatekereza rujindiri yarambutse amahanga agakora ahantu hose ibyifuzo by'uyu muryango wa rujindiri ni nabyo bigaragara ku bandi baturage basigajwe inyuma n'amateka batuye muri uyu mudugudu nabo bari bafite ubuhanga bwo kubyina ngo ubuhanga bwabo butakibasha kubatunga uyu musaza mu myaka makumyabiri n'ibiri ishize yahagarariye u rwanda mu burayi avuze ikondera ariko kugeza ubu yemeza ko nta bikoresho akigira ubu ubuhanzi bwabo bukaba bwarasinziriye noneho nanjye nkaba ndi umunyekondera twatsinze ibyo bihugu mirongo itatu na bitanu turabitsinda dutsindira igikombe cy'isi yose mwiriye mu ndege wowe ni indege jyewe nderere henarisiye ni sabe na nini twahagurutse i kanombe saa cyenda za nimugoroba twageze i burayi i buruseli mu gitondo cya kare mu museso wa kare imbeho nyinshi nyinshi cyane irahatwikira imodoka za gariyamasha zigendera mu butaka ikuzimu naziciyemo twibutsa akantu wakinnye icyo gihe nikondera rwose uwaduha imana nziza uwaduha nyine iki gihangano cyacu ngo gikomere n'amakondera y'itorero amakondera rwose n'impamo y'imana twabaho neza natwe umuyobozi w'umuco mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bwana nzabonimpa jacques avuga ko kugira ngo igihangano cy'umuntu kimugirire akamaro abanza kucyandikisha bikamenyekana ko ari icye cyangwa se kerekana amasano afitanye na nyiri iki gihangano uyu muyobozi yabwira ijwi rya amerika ko iyo nyiri igihangano atakiriho bigora abasigaye kwerekana ufite uburenganzira kuri icyo gihangano ku bihangano by'umubyeyi wabo icyo yagombye gukora cya mbere ni ukwerekana ko nyine ari umwana wa rujindere rujindere inanga yabaga yazifashe zigafatwa na radiyo rwanda nawe akaba yanandikiye radiyo rwanda ko yayibihaye igihe yacurangwa n'indi radiyo ntiyaba afite uburenganzira bwo kugira ngo agire ikintu abona kuri uwo mutungo aho ngaho rwose nagira umuryango kujya kwegera hari ishami rya rdb rishinzwe ibyo bintu ikindi kintu rero umuntu yagombye kumenya ni uko hari imyaka ishira wa mutungo ukava mu mutungo bwite ukaba umurage w'abo bantu bose kugeza ubu ngubu ndumva ari nk'imyaka mirongo itanu iyi miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka basanzwe bakora imirimo y'ububumbyi ariko bafite n'ubundi buhanga bisangije cyane cyane bushingiye ku buhanzi nyarwanda ariko bakabura ibikoresho bifuza ko bamenyekana bakabona uwabafasha kuzamura impano zabo byabatunga kurusha ibyo bakora ubu byo kubumba bitakigendanye n'igihe twari imitobanyonga we tukiri imitobanyonga we two tubanyo twondonyo
asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumuta urakoze inshuti murakomeza kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu noneho ni ikiganiro intamenwa
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
we ndaruzaniye ndagusabye ntihagire ikintu na kimwe usubira kumbwira ubwo ni umwana wa mama byoba byiza unteze amatwi tukumvikana ahandi ho na wewe hari aho byokumera nabi hari ukundi kumera nabi ku rutugu matama wanjye nk'ubu ko apfuye jewe ngiye kugikwigwa hehe none ko wumva yaguhaye ngo musangire ukanka Nkashore.
wankika ikamujyana tujana tujana tujana hehe none nk'ubu imbwira ngo nibizonza mubona nk'ubu yampendekeka hehe erega ndaruzaniye abo bantu ndababwira ngo matama yishwe n'iki jewe nk'ubu ndabubahukaga yemwe mvuge ko yari ishano nu-
tuza tuvugane ntuhavugwa mu rudubi uwawe nawongereza ko n'izindi manza
ahubwo abiwabo aho babimenyera basanzwe bakarana kabiri ni ukuri kose bagenda batamunkurikije
nawe bagukurikiza erega hajya urupfu ruri mu ngo zo naho ntobivuga umugesera ari aho ngo nibizoza yanyoheje akongera akaza arayanyabumara nyene twakoresha ndagusabye rero ndebera umviriza rero ndebera ndakubwira ndagusabye ntusubire gucisha mu kanwa ujya mu gesera yakomaniriza umwana ugwiwe uramurindiriye
ahubwo ngirenje kumuhiga nyamuyobengereza kumfasha kumuhamba ishano riraho kuko iyo atabawe matama wanjye ntabapfuye ndebe ntubona kwihanikirije ukanka kunyumviriza ibya hamwe na bizuzana amatama bikajya hejuru ntimugenda mutindiye umunyorondo akurahira
aronsana yego data wanje ndakuzimbarira none muranongera tubwira si ikindi ndebera emera ugogwe kuko niwe wavyiteye nk'uyo bujozi umuvuga umurondera kwiki hamwe bavuga ngo ubusenyi bwe wamutiza umuhoro si ibyo nyene none ngahumbariye iki none kerera ndabigira uko ndabyumva none si wundi mbega n'undi umutuka ngo niwe yaguhenze None we wundi wari ubaye ni- umwana agihendwa kura ngaho nawe noneho hatagihendwa we wowe ko nakubwiye ukuri none uba ubona nkaho mfata bakama wanje we.
nabasha hamwe batubwira ngo ucikasoroka twara nyoko aho hari matama so haba hari jibyo na ivete
kuri ibyo rero habe niryambaye nabi iyo nomokera bice bishaka bicaho byociye womoka womokera hehe usize ikiziga mu nzu ahubwo genda urondera abamugufubisha hama bamwe bibuka hewe wishe inkware none niwemere uyinywe isupu
yewe ingene jibya simbabwe basha umupira ushikiye yarawushashe kweli nizere ko igice cya kabiri atugereza intsinzi dogi gusa ingosha dutsinda ni bande batsinda oya ntiturinda gutsiba ntazi neza ko intame hano zigaragara ari dutya gutahukana intsinzi we wiyumvira gute urumva nta gutsiba kurimwo naje ndabona ko gwara atava mu kibuga ko twese ubuhinga bwiza Eh, hajya rero wanga ugwara mu gice cya mbere aribika ngo uhageze mu gice cya kabiri agaca asara busare ntibavuze rero asare turabe francine wabonye rwaratanguye gusara rwara rwara ya aratswe kwinjiza n'ukuri yareka gutera ukuri kitaba kibaye ica mbere ngabo ntari muhereze rwara w'igidiyo ego shafi yate tera neza imbere fiakira heraje didiyo didiyo kuza ya
aza ya ya jidiyo arinjije igitsina cya mbere ya
monsera muri situwasiyo nk'iyi ni ukugerageza ukabyikura hamwe n'aho bigoye kudijera ntibyoroshemo sha bose ubusore bwanjye bugiye nk'ivu y'imigira kwe ndagiye ntazize tarase n'imwe vrema sha oya reka kwihebura kuko nk'ibi Muhungu, bishikiye muhungu, egisperiyanse muhungu.
nawe uzoza uraparitaje abandi kuko niturabamarayika amashahu burya abahanuzi ntibari haka nuko gusa tutabumvira ubwo nakumviriza ubu simba ngeze ngaha ariko utamenda ibyo bya revokasi urabizi neza reka reka reka cyangwa irango reka, ntiwaguheye bosco none ubyiyumviriye wumva urundi bankirarira ibeta rafisi ndamuhunga ehe sha n'irya gerenade ngo iramukomeretse ikabura no kumwica ndagusabye ntusure kuvuga gutya reka sha uraza wo kumva ko yogira ngo niwe wayimuteye hanyuma ukazosamba imanza zibiri zose sha ubu ntacyo ntera mbabajwe n'umutama wanje muhungu iyo ngiye kumuraba hose ambarira ngo nzane umugore ehe none ngiye gupfa ntarongo yewe mukamukigoro ego soma iyo nzogawe nonaho ugiye gupfa utarongoye babaye abagushahuye ubugabo bwawe ubusigarane nagize ndahanuza abagirisite reka reka yo bambwiye ntarimo ko ntosaba bakampa ivete nkamurongora bigahera kandi na se wabo yari yabinyemereye none bakwishyuye ngo ihigabize ubwo nusanga bakubwiye bimwe nari nakubwiye basha umenga niwe wabibasize mu kanwa ngo ubwa mbere ho ivete n'umumine ngo nta myaka yo kurongorwa arako aho nawe bizoza sabwe ngira ngo warabona ko ujya mwana atari bwagere kurangura amabanga y'abubatsi oya yarayaranguye na jewe none arampumiye basha umugani w'abaririmbi ndaziza akamanyu ku mutsima pe njye ndiyumvira ko batagereje aho gusa barambwiye ko naho yoba kwija imyaka kandi twavyumvikanye ngo igihe ndamwigisha igihano kiratekanijwe kuri iryo kosa erega bizoza iyo wigije kure y'imana setani arakurondera kandi agashirwa aguhambye mu cogo ariko uraza abakobwa bari muri kino gisagara none uzize inkenekene ibeti
iyo mana narayiteye akagere mubu none sinabura iranyerekanye yabonye.
mwishwanje mbe baje nuja kuraba menyesha amana hari ico bomfasha bogufasha mu kubarira ivyo bicumuro mu bwebe vy'amategeko shingira ngo ntaco bogufasha kweri akangungura rero ngo nuko ni nabarevoke ngo hazoca hakurikira ibindi bihano bijanye n'amategeko basi aho ntibahura n'abacamanza barisoma uko riri urashobora guciga imyaka mirongo ibiri n'itanu kweri
no bosco sa uravye iyo mvise wumva nzovayo nkiyongoramo
nagira ndabasabe mucece gatonya tubanze twumvikane ora twumvikane imbere yuko ngira akajambo ndabashikiriza nagira ngo mpe ijambo bwa mbere umukinnyi nabonye umengo yabice bigacika nta mu kibuga namwe mwamuhoye ninde cidiyo cidiyo gwara ni gwara umviriza twongere dusubire Gwara.
mucece kandi gatonya abakinyi mwese mwakinye neza mugabo nashaka guha ijambo ni umusore yitwa gwara ku mvo zibiri nyakubahwa musitanteri aho bari bambutse nabonye ko naryo nashakiye gwara Ah, très bien Yego.
bene uwo witwa jidiyo Ash. aho bica byerekana neza ko ko ko muri ntamenwa atasha ari mufitaniye mbere Eh? Ash, ijambo rero ni ryawe gwara je nashije gwara ko yoshize ijambo ryaserukira ntacu
murakoze bwana musitanteri kumpa ijambo yego jewe mvuga make cyane kuko ni kirundi si cinsi cyane banza uramutse amahoro gwara nawe
Par- pardon pardon pardon pardon eh munisame sana eh tugira amahoro n'intsinzi mu kabumbu Eh, ndashimye ndashimiye cyane ubwa mbere musitantera mpaye ijambo nkavuga imbere ya mwebwe mwese ku izina ry'intamenwa intamenwa oye oye intamenwa oye oye Eh, ndashimiye kandi umuprofe wacu dukunda cyane yitwa mm, basha ndamuvuga muvuge mwitsa ntacu Ah, muvuge okay. yitwa mademoiselle niyera Eh, mumukomere amashyi menshi menshi cyane rwose Mm. ehe asante sana uyo niyera yaradukurikiranye cyane gushikaho adukinisha adushikana ku nsinzi muhejeje kubona mwese Mm. hanyuma ndamushi- ndashimiye abakinyi bose twakinanye kandi twakinye neza tugira amahoro
okay sawa numvise ko n'ikirundi yamaze no kukimenya neza cyane ngira ngo mu ishuri arabitora nibyo niwe ari uwamanota menshi kuruta- kurusha abandi musitani Eh. aho aho ni byiza cyane jiro nagira ndabakengurukire cyane ko mwateye iteka rino kumine nsanzwe ndongoye nikomera amashyi kandi
ego murakaza muratweretse ko muri ntamwe n'iwakoko zibushitse aribyo byatumye mutsinda ujya mugwi utari woroshye na gatonya gutsinda ku ntsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa mwateye iteka ikomine yacu inama nwa oye Oye!
inama nwa oye murakoze cyane n'inzomvo rero nagira nshimire mademoiselle niyera abigisha kwinonora imitsi hanyuma komine nayo iravize icyo yabikiye abakinnyi bakina neza cyane kandi tuzi ko bafite ingorane zidasanzwe mwumvise Eh.
eh aha turanwa abo rero na- nagoma ntangure kuri urwara komine iramuhaye itongo ringana na hegitara kuko byagoranye ko aronka itongo risiga abavyeyi Eh, biwe.
mutere imbere. Woo! murakoze cyane
hanyuma nawe jidiyo rero abantu mwese muri ngaha murazi ko aheruka kubura abavyeyi komine cishifata iremeye kuzomurihira amashure yiwe n'umwe mushikiwe ivete kugera bashitse muri za kaminuza hanyuma rero ikindi nacyo nagomba guhereza ko abandi namwe muri ngaha anye ntibabongere mwese icyo mwafashe hanyuma tugire amahoro
ebe musitani uragahoraho
ubumwe niyo nkingi iterambere ry'igihugu duhamagariwe twese kubiharanira inamenwa tere imbere dutsimbataza amahoro inamenwa tere imbere dutsimbataza amahoro
iki kiganiro intamenwa nicyo dusorejeho ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tukabashimira mwese kuba mwateze amatwi dushimira kandi n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma zoniac voitec na innocent kimenyi kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nkambifuriza gukomeza kurangiza icyumweru neza kandi n'igitaha kizababereye gihire muri ibi bihe rero mugiye gukomeza kumva n'ibindi biganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mukomeze kugira ibihe byiza